iyi mumva ni radiyo ijwi rya amerika Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikaze nijyanyu muri kino kiganiro iwanyu mu ntara cukuruno wa cenda ukwezi kwa mbere kwa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya dusangata twavuki none nka papa nka karore wiwanje yari umujandarume ngamu cibitoki baramurasira indwi na kabiri hanyuma mama kama inkuru zivuga yuko baca bamwirukana mu ikambi kandi atatungo yari afise no kuvuga yajya leta akajyama muri leta kugeza ubu rero ndiko ndayerera nsaba leta hano noba
uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri site ya karurama ya gatatu uri mu ntara ya cibitoke yavuga ko atakimenya amamuko yiwe bitewe n'ubuzima bw'impunzi yabayemwo imyaka itari mike iyo nkuru co kimwe nivuga ku manza zidindira mu masentare y'intara ya Bururi ziri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ko igipolisi ca Israel gitangaza ko umuduga munini uzwi ku izina rya kamyo waraye ugonze umugwi w'abasirikare ba Israel mu gitero bavuga ko cari categuwe ico gitero cahitanye abasirikare bane gikomeretsa abandi cumi na batanu umwe muri bo akaba yarakomeretse cane umuvugizi w'igipolisi avugira ku iradiyo yavuze ko cari igitero gikomeye c'iterabwoba abategetsi batangaza ko wagize ico gitero baciye bamurasa baramwica abategetsi muri Palestina bavu, muri Palestiniya muri antunga bavuga ko yari umunyagihugu yaba mu buseruko bwa Yerusalemu mu kigwati ca Jabal Mukaber hafi yaho ico gitero cabereye umushikiranganje mukuru wa Israel avuga ko hari amakuru amakuru yerekana ko uwo yagize ico gitero yashigiki yarashigikiye umugwi w'abagwanyi ba leta ya Islam umukuru w'igihugu ca Nigeria Muhammadu Buhari amenyesha ko leta yiwe itazohagarika ibikorwa vyayo vyo kubohoza bigeme bagifashwe imbohe n'abagwanyi ba Boko Haram ivyo perezida Buhari yabimenyesheje ku munsi w'ejo aho haruma, hari harumanye imisi igihumbi abo bigeme banyurujwe abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter perezida wa Nigeria yashimye kandi inzego z'igihugu zijeje umutekano ku bikorwa zakoze byo kubohoza bamwe muri abo bigeme bari bafashwe mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika igisata curimigwa usa Dr. Eman Sheu ajeje kumenyesha amakuru mu ishyirahamwe riharanira ibohozwa ry'abo bigeme avuga ko uretse ibisagara bikuru bikuru byo muri Nigeria habaye ukwibuka ababigeme mu bisagara bitandukanye ku isi muri ivyo bisagara harimo New York na Washington zaha muri leta zumwe za Amerika muri make kandi nyuma y'aho ibiro vy'iperereza vya leta zumwe za Amerika bisozerereye amatohoza yemeza ko Urusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba perezida Barack Obama avuga ko atafashe nka nkama ingaruka ibihuha bishobora kugira ku matora kimwe n'uruhara ukwiba amakuru ku vyuma vya ordinatere vyoshobora kugira ku ntwaro ya demokarasi mu gihe hasigaye iminsi cumi n'ibiri gusa ngo ave ku butegetsi perezida wa leta zumwe za Amerika Barack Obama yabwiye ikinyamakuru co muri Amerika ABC mu ndwi iheze ko atafashe minenegwe amakuru y'uko perezida w'uburusiya Vladimir Putin yoba yaratanze itegeko ryo guhungabanya amatora y'intwaro ya demokarasi muri Amerika kugira ngo Donald Trump atsinde Hillary Clinton umukandida bariko barahiganwa radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikanira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu nayo ku rubuga rwa fesibuke aderese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongere ngire mwiriwe ingane za politike zagiye ziraduka mu gihugu c'u Burundi zatumye abatari bake batizabo gutyo batakaza amamuko yabo hijuru rya Amerika uno munsi ryashimye kugendera bamwe mu begeranirije muri site ya Karurama ya gatatu iri mu ntara ya Cibitoke kugira ngo batuyagire ko babayeho mu buzima bwabo bugizwe ahanini no gusega ivyinshi tubibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse ubuzima bwo kuba mu buhungiro imyaka myinshi bwatumye abanyagihugu bo muri site ya karurama ya gatatu batakaza amamuko yabo ibyo byavuye ahanini ko bamwe babuvukiyemwo abandi bahunga bakiri abana bato ibintu byunyuwe nuko benshi muri bo bahungutse ari imfubyi ntibarandekura simoni w'imyaka mirongo ine n'ine avuga yuko urupfu rw'umubyeyi wiwe rwatumye atamenya neza amamuko y'ababyeyi biwe kugira ngo ashobore kumenya aho amatongo yabo aherereye jewe ndi umuntu yahungutse mu bahungutse naje abanyamurenge bariko baturasa mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi tuva muri kongo mu gwenena duhungutse rero duhungukira mu rugombo iyo batubajije naho ku kibazo kijanye n'amatungo canke amaparasera dusanga ataho twavukiye none nka papa nk'akarorero w'iwanje yari umujandarume ngaha mu cibitoke baramurasa irindwi na kabiri hanyuma mama kampa inkuru zivuga yuko baca bamwirukana mu ikambi kandi atatungo yari afise ni ukuvuga yajya leta akaryama muri leta zamvuze ko kahise kiwanje ariko kazohotse kugeza ubu rero ndiko ndayerera nsaba leta ahantu noba none ntiyapfutse iyo avuka ntimwari muzi iyo avuka papa wawe aho hantu bavuga ngo ni igitega mugabo nka jesi nari bwigere mpanyurayo nka jenda umuhererezi muri bene wacu ku ruhande rw'abagifise abavyeyi nka ndayishimiye emanueline w'imyaka mirongo ibiri n'ine avuga ko yavukiye mu buhungiro mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo atwiganira uko se yamwishuye amubajije itongo avukako papa jenda imubajaje ambwira ngo nawe ngo yagiye aca ubwenge ngabona se we yarapfuye ngo bahunganye na papa we ngo aca amuta mu ikambi ngo aca nawe arakura aba uko nyene ari imfuvyi uko nyene agarutse ntiyashoboye kumenya ashikira rero majambo make oya ntiyamenye iyo yavukiye yashitse nyine ayerera uko nyene avuga ati ngiye mu gihugu cy'u Burundi gusa cy'amavukiro ntiyarazana agiye guhitira none we nk'abana bawe nawe uno munsi kuvuga yuko utazi neza nawe amamuko yawe mu bijyanye n'amatongo abana bawe bobo bizogenda gute uri kubaronderera gute ko mbona ufise uruvyaro nta kuntu ndiko ndabarondera kuko simbona ahantu ndiko ndabarondera yewe nabo bati ndaronka naho ndima canke inshirasiyo mvuga ati ndaronse aho ngenda guca amahera nogura agaparasera umwana inkurikizi z'ubu buzima ni ukubaho basega haba ku bakuze co kimwe no ku bana ngendana nayo elize ni umwana yiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'intango atubwira ko asohotse ishure aca aja gusega nari ku ishuri afata akagunira enda gusega byo turarira ubisega he aha mu mihana kuri siti cyangwa iyo mu misozi none uhora ubironka uronka ibingana gute hari igihe ndonka naho tubura iyo mubuze bica bigenda gute iyo tubuze turarara inzara mama nawe aba ari he mama hari igihe agenda kurondera akazi akabuze nje turya byo ruseze ntimurima mama wawe ntarima oya ariko imirima baduhaye nubwo aba bana bavuga ko basega bakaronka bamwe baravuga ko bahura n'ingorane zitandukanye bagahakwa kwasiga ubuzima aha ni mu gihe bishika bagakubitwa n'abo mu mihana bagiye gusegamwo canke bakagwana hagati yabo nk'uko babivuga bamwe mu bavyeyi babo bariyemerera ko aribo babarungika gusega impere y'iwanje abana b'iwanje nibo baza gusega batagiye gusega sindonka iconge natwe turabarungika kweri ko gakwiba kuko eh, turaraba ukuntu iyo bafashe igisuma bagikubita no mu mpimbe kikajayo ako ko barungika kwiba tutuba tubarungika gusega intandaro y'uku gusega aba banyagihugu bavuga ko ari ukubura amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo iryo kena ry'amatongo kandi bavuga ko ryasongerewe isibe no kubura aho baca ingero bivuye ku ruzuba rwahitiye rwaka rugashira mu nzara n'abari bafise aho barima ku bijyanye no kuronswa amatongo yabo bwite musitaneri wa komine rugombo kaderi beatrice avuga ko ari ikibazo kigoye kuko komine iyakenye na cyane cyane ko bose batavuka muri iyo komine ikibazo cy'amatongo ni ingorane kuko ntidushobora kuronka aho dukura amatongo abo benshi bameze uko ni abantu bagiye barava mu zindi ntara iyo ababyari bikunze ngo basubire mu ntara bagiye baravamo hanyuma ibyo bibazo bigatorerwa umuti kumbure mu ntara bagiye baravamo abanyagihugu bo muri site ya karurama ya gatatu bagizwe n'abahutu abatutsi n'abatwa bamwe bavuga ko bahegeranirijwe n'abajeje intwaro bavuye mu bihugu bitandukanye bari barahungiyemwo abandi ko bahaje kubera ari bantaho nikora mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika urakoze diane ndonse hagati aho ishimwe ryitaho ineza y'abana sojepaye riratera ibyatsi iyo ngeso yo gusegesha abana mwumvise igwiriye muri iyo site ya karurama mu kiganiro david n'inganza arongoye sojepaye yahaye ijwi rya amerika ahamagarira leta y'uburundi kwitaho kuruta abanyagihugu begeranijwe mu ntara zitandukanye bahunga intambara kugira ngo icyo kibazo gisezeregwe tumukurikire david n'inganza ndabaramukije waramutse neza cyane hari ababyeyi batuma abana babo gusega mwebwe ibyo mubivuga ku iki urumva yuko by'ukuri baba bamaze guta umurongo w'umubyeyi kuko umwana si we abeshaho ababyeyi akiri umwana muto ababyeyi nibo babeshaho umwana kugira kure aze ashike mu bigero hanyuma abone kubatunga bageze mu zabukuru mu gihe umubyeyi avuga yuko akenye adashoboye kumubeshaho naho erega ibyo kuvuga ngo barakenye ngirenda guhe kategori y'abantu nemera muri iki gihugu baba mu bukene bakigumya bagakora kandi n'abatwa kubera iki abatwa mu ibarabara dusanga abantu b'abatwa kugira abatwa ari amatongo bafise gusumba abandi aragenda akagusaba igikorwa akagukorera ukamuhemba akagenda akagaburira abana biwe twavuga reko gusega bishobora kuba biri mu migenzo y'abantu bamwe bamwe by'ukuri gusega biri mu migenzo y'abantu bamwe bamwe wagomba rero aha ndashikana kure ntabwo ndi umunyamacakubiri afatiye ku ntara canke ku maregiyo ariko nagomba kumenyesha yuko biva na kamere atari keza k'ahantu abantu batuye hari intara canke igice kanaka udashobora kubonaho umuntu azeka kandi ntibisigura ko atabakene bariyo kubera iki nahaja gusega ntawe umuha kiretse ko baca bamukengera bakamusuzugura kandi bakamubwira bati nyabunura igito ni ngo ndaguha akazi ndaguhembe hanyuma naho ubone kuja gutunga abana bawe rero muri ico gihe ko bazi bimeze ukaba bantu ntibubako ngo baje gusega aho kuja gusega aje gusaba igikorwa abanyagihugu bo muri site karurama baravuga ko atamatongo bafise yo kurimamwo kandi yuko ivyo bibatuma baba mu buzima bwo gusega bivuye ku ntambara yagira ba mu gihugu bakaja mu buhungiro ubu rero baragarutse abana babo babaye mu buzima bwo gusega cyo kimwe n'abavyeyi babo ngo ruhererekane rwo gusega twavuga yuko nago ari go rwababayeko barya abantu rero nibaza ko amareta yagiye arabaho atabitunganije neza kuko abahungutse si vyiza kuca ubashira hamwe gusa waterezwa kubashira mu mihingo myinshi kugira bo nyene baze baregerana n'abantu kandi bayibiyumvemwo babaha akazi babone no kugura amatongo yabo bashaka ndaguha akarore none ibigwati ntubibona none ibigwati wiyumvira ikigwati kirimo abantu bahungutse none uzobaha ibyo barya gushika ryari none baraba muri za nzu bazirye bagirene mugabo hategerezwa kuba imihana cumi ngaho iyindi mihana mu yindi zone iyindi mihana mu yindi komine bagasanzara ugaca usanga bashoboye kubaho rero ico nico ca mbere jewe mbona cabaye kwintambamye abana bavuka mu miryango ikenye barafise ingene bashobora gukingirwa kugira ngo ntibabe muri ubwo buzima bwo gusega ubushikiranganji bwo gushigikirana bufise inzego gushika mu ikomine gushika mbere no ku mutumba abo bitwa abasepeye erega leta nibijejwe ubuzima bw'abanyagihugu abo bana barimwo uyu munsi woje kuraba muri rwa budgeteri niki bategekanya kuri bajya abana bo mu ibarabara erega niho tubihera kugira tubone ko leta yabaye sensible mbega boba batabikoze kuko abashikiranganje batavuze ko bafise ingorane abana basega bakenye bari mu ibarabara baba batabikoze kuko abo bashikiranganje bataronse amaraporo akwiye kuko abakozi babo bashika ku nzego zo hasi batatanze raporo uko bikwiye canke ni leta itabifashe nka nkama kandi vyategerezwa kuba kw'iryo tegeko nagomba gusaba abo bose bajejwe uruhara rw'abana uruhara rw'imibano mu nama nshingamateka baze batumire abo bashikiranganje baba bazi bati mbega mutegekanye iki kugira aba bana bareke guseka David Ninganza turabakengurukiye ndabakengurukiye cyane gose ndabakengurukiye by'umwihariko kuko iki kiganiro mugize ni ciza kuko abo bana biragaragara yuko bakeneye abantu babitaho nkamwe nk'uko murakoze cyane
turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara tugira tubandanirize mu ntara ya bururi ivugwamwo idindira ry'imanza ritegwa na mikoro make y'amasentare atandukanye ibyinshi kuri ino nkuru tubibaza Alain Yves Irankunda akoresha urya Amerika i Bururi amakuru dukura muri sentare nkuru ya bururi yemeza ko ibice bigera kuri mirongo indwi na bitanu ku ijana vy'imanza iyo sentare yakira bifatiye ku matati y'amatongo bamwe mu banyagihugu begwa n'ayo matati bayaze n'ijwi ry'amerika bakavuga ko ingingo zavuye mu rubanza zishigwa mu ngiro zaratevye gutyo bigatuma amatati abura utavanako uyu ni umwe muri bo dusanze ku mutumba gitandu wa komine matana ukuri gusimbuza imanza mbuhana biteba kuja mu ngiro ukuri birahari ugasanga nk'iyo zitevye bice bizana isuka kibi mu bantu birabandanya bigumaho kuko urumva nta mutekano uba uhari turabitura hanyuma bakatushira mu ngiro igihe babigombeye mugabo twumva ngo turabihutisha nk'iyo rutevye mwebwe muca mubona ko ari ingorane kuri mwebwe ziba ari ingorane nyine igisata c'ubutungane gitunga urutoke rwo kuba inkomoko y'idindira y'izo manza ntigihakana ivyagiriji zimwe mu siguro zitangwa ku gituma iryo dindira n'amikoro make ya sentare zitangwa na emmanuel ndikuriyo umucamanza muri sentare nkuru y'igihugu ya bururi ntibyoroha cyane kubera uburyo n'abakozi usanga kenshi hari aho baba bafise eh, abariko barabitura benshi ngaha nyene tutabashikiraho mu kiringo bashaka tukazikurikiza buhoro buhoro uko dushoboye mu gihe bamwe mu banyagihugu twayaze batubwiye ko bishika rimwe na rimwe bakemera kurihira abacamanza amafaranga yo kwiyunguruza kugira ngo imanza zabo zinyarutse gushigwa mu ngiro abegwa n'ayo matati basaba leta kwiga ikibazo co kuza irunguruza abacamanza vyoroshe kuko uko kwiyungururiza abacamanza bituma icizere co gutunganirizwa atakarenganyo kigabanuka uyu ni umwe mu badashigikiye ko abanyagihugu boza bariyungururiza abacamanza atashimye kutubwira izina ryiwe kubera bari barandiye umutima jewe naciye ndambirwa ntandabihebitse kopi n'ubundi aziryamanye ngaho ntitwabaye twiburanira ngaho naciye mpeba kubera byari byabaye birebire naje narushe mu mutwe ntandabiheba muri sentare bamirira kure ivyo vy'uko bishika bakunguruzwa nabo bagiye gutunganiriza bibutsa ko bitemewe n'amategeko mu gihe umuntu umwe yamenyekanye kuba yarishwe umwaka uheze muri komine ya mugamba azira injyane z'amatongo buramatari w'intara ya bururi christian nkurunziza avuga ikigiye gukorwa kugira ngo ayo matati agabanuke umuntu wese afite itongo aryandikishe muri leta bamenye hanyuma naho yoba uwo babana eh, atamworohereza ari nacyo gituma turiko turarondera ko abatarinjira mu bintu by'amatati y'ukuburana bazorondera izo mpapuro abatabishoboye turiko turarondera abagira neza bagiye kuzobafasha ngo eh, baje gutunganiriza abantu kuko niho hava amatati menshi menyeshe ko ikibazo c'idindira ry'imanza n'icuka kibi kibarizwa mu makomine yose uko ari atandatu agize intara ya bururi mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda iju ry'amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nuko rero ubu naho dutandukire ayavugwa mu makambi duhereye mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho tubabwira ko abanyeshure bahungiye muri iyo kambi bari mu ishamwe ryitwa ARB rihurikiyemo incabwenge z'abanyeshure bahungiye ngaho basaba igisata ca UNITRITA y'impunzi RCR kubaronsa imfashanyo kugira ngo bashobore kubandanya amashure yabo ya kaminuza umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo adufitiye inkuru ndende Ishiramwe rya ARB rigizwe n'icyabwenge magana atatu zose zize abarigize batangaza yuko bugarijwe n'ibibazo byo kubura uburyo bwo komeza za kaminuza nubwo ari intego bagenda biha zo gushakira umuti ibibazo bagenda bahura nabyo mu nkambi yo mu Rusenda uyu nini Ntazumari Charles umuyobozi wa ARB Association des Intellectuels Réfugiés Burundais wahoze yiga muri kaminuza y'u Burundi campus ya Mutanga usaba bagira neza barimo hase ko babafasha gushira mu bikorwa intego z'iryo shirahamwe iri shyirahamwe ryacu rigaragaza kurondera ukuntu haseri yofata ibibazo mu minwe bihanze inkambi cyane cyane nk'ibibazo bijyanye no kwigisha amashuri ya kaminuza abahoze biga muri ayo mashuri n'abaheje amashuri mbere tukagira n'imigambi yo kwigisha abapapa n'abamama batazi gusoma no kwandika guharura kwandika no gusoma mu rurimi rwacu rwa kavukire rw'ikirundi izo gahunda mupanga kuzazigeraho gute ni ukuvuga twebwe ko tugomba kuzozishikako turagerageza tukazuma dusaba tudodora mu matangaburyo kugira ngo umunsi tuzoronka umuntu ashobora kudufasha duhabe dushire ya migambi yose twiyemeje mu ngiro sindaheba emmanuel wahoze yiga muri kaminuza espoir d'afrique nawe ahamya avuga yuko mu nkambi yo mu rusenda hari umubare munini w'abacikije za kaminuza baba bifuza gukomeza amasomo ariko bakagira imbogamizi za mikoro make mu bisanzwe ubuzima ntibuhagaze neza abantu barabura ibyo bakora kandi bari bari bakeneye kuba bokora bakiteza imbere na cyane cyane umuntu akiteza imbere yongereza ubumenyi
ibibazo cyane mukunze guhura nabyo ni ibihe nk'amwe ibibazo duhura nabyo harimo ubukene ubukene nibwo tubona bubuhanze aba- abanyeshuri bo bo muri kaminuza hanyuma muri rusange umuntu abona ko ubuzima bwo mu nkambi nabwo ntibuba bworoshye hari igihe mwanga utuzi mwebwe kubera mwari ubuzi hariho abantu bagiye bariga imyuga itandukanye barifuza kuba bogira bagakora utwo tuzi ca- cyane cyane na haseri ashobora gufasha hari utuzi tuba tworoshye bashobora guhereza abantu bakaba bodukora ariko usanga akenshi baduhereza nk'abakongomani aba- abarundi bakatubura
kutuwe tuzi hase namwe mwakwifuza yaba nk'utwiha abakongomani mu tuzi haseri yohereza abarundi harimo ibintu hari ubuzi bworoshye gukurikirana nk'ibi bintu ibintu biba bijyanye n'isuku nko mu nkambi cyangwa n'ibindi bintu tubona ko umuntu w'incabwenge ashobora gukora barashobora kumuhereza ubuzi buto buto bwo mu nkambi kuko ahanini usanga bukora abakongomani haseri dusaba ko iyo tubwiriza ibintu by'ubuzi na cyane cyane ifashe aba- abanyeshuri bahora biga muri za kaminuza babandanye baronke ukuntu bokwiga kuko tubona ko bisa nk'uko ha- byarazitanye nta nyishu tubona itomo bari kwaraduhereza ishyirahamwe rya arb rimaze umwaka rishinzwe mu nkambi yo mu rusenda rikaba rivugira n'abahoze biga imyuga mu gihugu cy'u burundi ariko babuze aho bayigira mu rusenda Aba- abize imyuga mu bisanzwe babayeho nabi kuko gushika uno munsi nta apwe n'imwe barigera baronka kuko niyo baba barahunze nk'umuntu yahoze ari umufundi wa- we- akora nk'amamodoka yahunze ibyo- ibikoresho byo muri garaje ntabyo yahunganye ni ukuvuga byasaba yuko hasi ishobora gufasha abo bantu kugira ngo bashobore kwiteranya bakore utugaraje batangure gukora ya myuga yabo bwa buzima bwabo bandanye kugenda neza vedasenga bujwi rya amerika mu rusenda tukivuga ivy'indero makambi yahungiyemwo abarundi twababwira ko hari umwiheburo mu bavyeyi n'abana b'abanyeshu- n'abanyeshure bahungiye na kivare muri uganda abana babo baracajuragirika ntibariko bariga n'ubu ikibazo nyamukuru akaba ari ururimi nk'uko muvyumva muri no nkuru umunyamakuru wacu leonce niyo ngabo imyaka iri kwiregereza ibiri kuva abarundi batanguye guhungira mu gihugu cya uganda ariko abana bariko bariga kugeza ubu ni nkehwa kubera ururimi abana basanga babwirizwa kumanurwa amashuri twe ku ngorane dufise ku vyerekeye impunzi za hano na kipayi ku bintu vy'amashure ni uko dushaka kwiga muri ino sisiteme ya francofone twahora twigamo mu burundi kuko nk'ubu ush- uje hano na kivari dufate wahora wiga nko mu w'icumi na kabiri mu w'icumi na eh, na rimwe uca usanga bariko baragusubiza inyuma ngo utangure nko mu w'umunani canke mu w'ice- mbere no- mu w'icenda hoho nta naho baguha ko ino sisiteme angorofone yabo nk'abakobwa bobo dufate nk'uwe ahora yiga nko mu w'icumi na rimwe aja inoo uca usanga bamushyitse nko mu w'indwi kuko nk'ibintu by'indimi bobo ntibabyumva na gatoya nawe akaraba imyaka afise ugaca usanga ariko aragira amashuri arayataye kubera izo ngorane kandi nk'ubu mudufashije mukadushikira imbere tukaro- nka nk'iyo shuri twiga iyo sisiteme y'iwacu byofasha nyine kugira tubandanye amashuri natwe nk'abandi kuko ino biratubabaza cyane kuko kubona twarahunze ukaca usanga amashuri wari ifise uyaciriye hagati kandi warashaka yuko nawe bubandanya ugukorerwa amashuri rero abenshi mu banyeshuri ntibabyihanganira cyane cyane mu bigeme ibyo rero n'ababyeyi barabishingira intahe ikibazo tufise twebwe impunzi z'abarundi ziri ngahe na kivari nta mashuri y'abana ahari abana baca baobilije yo kwiga muri sisiteme y'icongereza kandi bahora mu gifaransa n'uwuje yarahejeje uwa gatandatu aba obilije yuko bamusubiza mu wa kabiri kugira aduga zinakongereza na gakeya waje usanga imyaka ni myinshi biramugora biba bigoye cyane hanyuma n'abo muri segondere ugasanga uwari muri cumi na kabiri bamubwira ko asubira muri umunani benshi bagaca baraba imyaka bafise bakabiheba twebwe ku kibazo c'abana bacu bashoboye gushika ngaha mu buganda bari muri sisiteme y'u- ya francophone bashitse ngaha baciye baja mu ma- muri sisiteme ya anglophone kandi ico catumye abana bash- baca banka amashure kubera bagiye kwiga basanga badahuza n'abigisha babo ururimi kandi abana bamaze gusubira inyuma ishure nk'umwana avuye mu ya gatanu akaja mu wa mbere birumvikana cane ko ategerezwa guca yanka amashure kubera bari kuyigana n'abana bato cane kuri we kandi n'ubundi bitasigura ko ashika amenya kubera urwo rurimi ataba yumva abo babyeyi rero babona ko ubukiriro bw'abana babo ari uko boronswa amashuri bigamo mu rurimi rw'igifaransa basaba imfashanyo y'ishyirahamwe maison shalom twasaba rero nk'ama ONG turumva nka nka za maison shalom zirabe ko zoza kudufashiriza abana kugira bagume muri sisiteme y'igifaransa bahoramo kuko nk'ubu duhungutse uca usanga umwana waramudestabirije yagiye mu- mu cyongereza arasubiye inyuma yamenyereye icyongereza bishyitse tugataha asubiye muri ya sisiteme y'igifaransa na- azoca asubira inyuma aho yahora cyangwa bizogenda gute mudusabire kweri mezo sharome n'abandi bose babishoboye baraba ukuntu abana b'abarundi bahungiye na kivare nabo bogira duruware dikasiyo rero kuco mu- tubona tworonka nk'imfashanyo kuri twebwe ni ukuvuga ko abana- abana tu- boronka aho bashobora kwiga muri sisiteme y'igifaransa hanyuma bagasubira mu mashuri bategerezwa kwigako hanyuma bagashobora kubona yuko icigwa bariko bariga bahuza n'umwigisha byo bafasha cane emeri emeri imana ajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru muri maison shalom avuga ko muri kino gihe batararonka uburyo bwo gukorera mu gihugu ca uganda naho nyene avuga ko icyifuzo cabo cari uko bogwana ko abana bose b'abarundi iyo bahungiye hose umwe mu bigisha rero umurundi yagize amahirwe agakorera mu by'indero mu ikambi ya nakivara avuga ko ishyirahamwe rijeje gutunganya indero mu kambi ryagerageje gushinga abigisha bashobora gufasha abigisha b'abaganda n'abana bava mu bihugu bivuga igifaransa kumvikana Ah, mu mwami na kivare edikasiyo itunganijwe na ong bita windo trust uganda niyo ireba ibintu by'amashuri hanyuma kubera ko urabona impunzi ziza ziva mu bihugu bitandukanye nico gituma bafashe bararukriti abono twita aba initiative teachers kuvuga aba initiative teachers bakora nk'abavorontere kandi bava mu bihugu bitandukanye hariho abakongomani hariho abarundi hariho n'abanyarwanda bo ni ukuvuga bakora nk'aba interprete hanyuma iyo umwarimu ariko arigisha nk'ikintu ugasanga nk'umwana hariho ibintu adashoboye gutahura ni ukuvuga uwo mwa- abarimu nicyo tuba tuhari kugira ngo bashobore kugira kubinterpreta ivyo bintu baba batumva hanyuma nyene abo bita initiative teachers nyene nabo nyene barashobora kandi akagiriki bakigisha igifaransa n'igiswahili kugira ngo abana nibasubira iwabo batazaza kumenya igifaransa bazobe bazi bafiteho na quelque notion ntoya leonse niyo ngabo inakivare muri uganda ku bw'ijwi rya amerika Urakoze Leonce niyo ngabo ikiganiro iwanyu mu ntara cijwi rya Amerika risamira na Washington DC ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu igihe c'isaha indwi zuzuye ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ni ikiganiro rero cita ku kungene mubayeho ngaho iwanyu mu ntara zigize Uburundi co kimwe no mu makambi atandukanye y'impunzi izo nkambi ni Mahama mu ntara y'ubuseruko mu Rwanda Rusenda mu ntara ya Kivu y'umanuko Ndutana Nyarugusu mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania na Nakivala mu manuko bushira urengero bw'igihugu ca Uganda mushaka kuba mufise amakuru mushaka kudusabikaniriza haba ngaho mu ntara canke mu makambi atandukanye aka email kacu ni radio yacu arobase gmail akadomo com sivyo gusa mu kiganiro iwanyu mu ntara turanabwira kandi ubuzima bwabo mufata nk'intwari mu kibano tukongera tukanabayagira ku ngwara zitandukanye zibasonga hari ico rero mufise mutuyagira muzoce kuri ako kaderese ariko radio yacu arobase gmail akadomo com mu kanya turaza gusozera ariko babanze batumirire amate n'aka karirimbo Aquila Records.
odidi kidomi na ye oh, oh. Eh, Daryl, I'm all back in, oh. Oh, oh, oh. Obi, oh. Oh, the reason, reason, reason. Oh, the reason. Oh, the midi, midi, midi. Oh, the midi. You're back to me, me, fool. Oh, oh, oh, oh. You're back. Me, me, fool. Eh, eh, eh, eh, eh. Oh, the reason, reason, reason. Oh, the reason. Oh, the midi, midi, midi. Oh, the midi. You're back to me, me, fool. Oh, oh, oh, oh. Me, me, fool. Eh, eh, eh. As we fall in, we scatter the place. Oh yeah, yeah. Now the bedroom make them dey craze. Oh yeah, yeah. We are gone and no low, make money waste. Oh, oh yeah, yeah. Big commander, I'm a so wait. Oh, oh yeah, yeah. yeah. Oh my baby, let us connect, yeah. Oh yeah, yeah. Baby, come collect, yeah. Oh yeah, yeah. And I wanna dress your dressy, yeah. Oh yeah, yeah make we make them vex yeah. Oh yeah, yeah. I, I they tell you, yeah.
nuko nshuti rero bakunze ibikiganiro iwanyu mu ntara nino ngaha kirangira ariko imbere yuko dusezerana tubanze tubararikira ibiganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika nko ku gihe c'isaha 10 masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muraza gukurikirana ikiganiro muri isanga naho guhereza saa 10 na zibiri turaza kubashikiriza amakuru yibanda cane eh, ku Burundi mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu tuzosubira ejo nkaho twatanguriye